hello my correct people. good afternoon good morning good evening depends on where you dey watch me from i dey tok about royal home nigeria celebrities for here my correct correct people, i don't carry another one come the gist wey i carry come so no be small thing. as i carry this as i see dis gist they walk up and down for social media now i say okay make i touch light am so my people, i get the gist di gist wey i carry go abeg make una help me share this video make una subscribe na concerning queen naomi and um uh, the oloris and prophet tibaton wey dem say e don see another vision again concerning queen naomi and i no know whether na the na the i hear say dem say queen naomi wan do marriage with kabiyesi again for dis june my pipo allege o any gist when i hear i dey always dey come put allege now because i dey always dey tell una say e get one gist one time when i hear concerning queen naomi i no know say na true i come come out i come begin dey say na lie at the end of the day i come out again come debunk am dey say na true o Your last time when i come for i shocked. sha when i find out the truth i didn't know true to say only of ife e go meet queen naomi that day for abuja for where queen naomi go make preaching you understand <laughs> this life eh my people, if you just do your own Another one go just dey happen my correct people. so now so e be so na I make am if i hear gist now i no dey come out before i would so bold dey come out na lie na this one i no dey talk am again you understand instead i go use allege because the one wey i know except the one wey i see hear by myself and sometimes i go still put allege so dem say prophet tiba don say make una dey wise o oh. make e no put herself for where wahala go come abi na the shey na the marriage or wetin me i no understand because all this uh, anyway sha me i no come understand whether na anyway make una dey watch and dey go my people una know say prophet ibaton dey talk well well with provide. na how she take dey talk now now according to the gist wey we dey hear dey say she don talk again o oh. no. e don break table with another correct provi and prophecy when she see concerning our queen naomi say make she no use her two leg go enter danger say she look he look left and right danger dey come and that danger wey e dey come make queen naomi avoid am avoiding danger say <coughs> make she no go do say na she na im no pass so she con go enter the danger make she stay away from the danger looking left and right which danger dey come my people? is it the danger of dem say dem wan marry na im dey come or which one come dey come now my correct pipo cos me i no dey like all dis kind. tin o so prophet tiba don say make we now me take um, um, somewhere make e go hide make e go somewhere go hide say the dis thing wen e wan do so say e the penalty e dey very very high so make she no even try am to put leg into the the thing wey she wan do my people as i hear this one the thing shocktalize me sha my mouth open e no fit close because every day na different thing na e we dey always dey hear sometimes we go say ah na lie na na true o no say na lie o because you no dey there you understand before before i go dey say no they are lying i no dey talk am again you understand i no dey talk they are lying again my correct people, e say the po ten tial danger when e dey come e say no be small one o you understand e say make queen ami no use the two hands two legs go put herself for trouble you understand make she learn how to comot herself for heavy trouble and wahala when e dey come make she stay away from the trouble she no wan make queen ami use herself use her two hands take cause trouble make she stay away from any trouble when e dey come na wetin the man talk be that one so my correct people, according to the gist wey we dey hear dem say make queen naomi no use her two hands, two legs make e no go enter wahala say the kind wahala wey dem dey see eh, for front say e too much na prophet ibato na im talk am una know say prophet ibato dey tok wit e dey talk with adage you understand so na the adage allege o oh, my people na allege i dey tok so so na the way wey im take dey tok so with adage na me i carry come for here so you understand so that people wey People wey you no know when you understand prophet baton, so that the people, dem go come understand wetin we dey talk about He say make now may not use her hand take cause confusion into her life i still believe say na di marriage na im prophet ibadan e say as e dey look front na danger na im dey see so make she no go step into di danger because she is a child of god you know say prophet ibadan and queen ami dem no dey good times dem no be that kind yes because prophet ibadan no like queen ami e no like kabiyesi so i still remember when wen eh, kabiyesi e say prophet iba don say na so he see kabiyesi for airport na so he tell am he curse am na so he curse am too you understand imagine can you imagine guys and sometimes i no dey like prophet iba at all i no dey like am at all wey he no get respect so according to the gist wey we dey hear dem say queen naomi come tell prophet ibato say The prover is too much say make she talk out so he say ah, you dey fight yourself and say queen naomi know say im dey fight herself so my correct people, according to the gist wey we dey hear <coughs> dem say prophet tibaton dey say hmm, say many many people dey around queen naomi say dem dey doubt dem di thing dey surprise dem to see as the way wey queen naomi take dey grow the way wey e dey grow and di thing dey surprise dem say ah queen naomi say queen army dey do something na e get the whole church now. but they think say e no dey do anything say e dey grow He get her church why she no go grow the the people wey e reach pass these days na church people na people wey get church na dem dey get money na you understand the richest people in the whole world they are church people my people so people wey get church na dem get money for everywhere so prophet tiba don tey before nati on sunday say queen ami go call am he go come tell am thank you because of the things wen e comot am you understand say make queen ami no where e dey try to step into say make he no step into am say because road no good e no good for am to step there say make she avoid anything When e go cause damage and problems for into her life you understand say she need to avoid am my people. so he say the temptation wey e dey see make we Naomi no step into am make e no lead am to another thing. as i hear this, tin now i say no no be only me go abeg we go stand up o oh, make una help me dey pray god forbid will now We never step into trouble in Jesus' name.